iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika uno munsi ni itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ni umunsi tugiye kuganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatanu muri kumwe na oriyani itangishaka muri studio indwi ijwi rya amerika rero risamiranira i burundi ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho tugasamiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku munsi wa gatanu ngo twabivuze tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme kuri uno munsi turabaza duti akamaro ko kuja mu mashyirahamwe y'abakenyezi ni akahe turaganira rero n'imwe mu namwe mu mashyirahamwe akorera mu kigwati cya nyamirambo mu gisagara cya kigali mu rwanda nyamirambo women center rifise ibitari bike rifasha abakenyezi n'abigeme turaganira n'umwe mu bakenyezi canke abigeme boba barafashijwe n'iryo shirahamwe kaze rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iryo shirahamwe muterere muterere mu kiganiro cy'uyu munsi mutere intege mwongere murarike abakenyezi n'abigeme aho muri mu kibano nabo nyene baterere uyu munsi nk'uko bisanzwe nimero ni yayindi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe kaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga tubashikiriza buri munsi ku munsi wa gatanu tukabashikiriza ikiganiro cibanda ahanini ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme muri studio indwi muri kumwe na oriyani itangishaka rero hari amashyirahamwe atari make agerageza guteza imbere umukenyezi mu buryo butandukanye yamara bamwe mu bakenyezi baribaza akamaro nyako k'ayo mashyirahamwe canke bakabura amakuru akwiye yerekeye ibisabwa mu kuyinjiramo uno munsi turaganira na rimwe muri ayo mashyirahamwe akorera mu kigwati cya nyamirambo mu gisagara cya kigali mu rwanda ishyirahamwe ryitwa nyamirambo women center rifise ibitari bike rifasha turaganira n'umwe mu bakenyezi yoba yarafashijwe n'iryo shirahamwe rero turabararitse mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iri shirahamwe muterere mwongere mutere intege abakenyezi muri kumwe n'abigeme nabo nyene cane cane baterere mu kiganiro c'uyu munsi bashikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko mubimenyereye murahamagara mu kanya kari imbere mushikirize ivyo vyiyumviro byanyu nimero ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ikaze mwese rero nk'uko twabivuze ishyirahamwe nyamirambo women center riyobowe n'umukenyezi yitwa marie aime marie aime akaba ariwe muyobozi w'iryo shirahamwe turaganira kandi na goreti madame marie aime turi kumwe ku murongo wa telefone muratwumva kaze mu kiganiro
yego turabumva murakoze
turi kumwe kandi nk'uko twabivuze na goreti goreti turi kumwe ku murongo
turabumva duhere kuri mwebwe madame marie gohete murantunga marie ene umuyobozi w'iri shyirahamwe uwo banza ukatubwira muri make ishyirahamwe muyoboye iryo ari ryo uko ryatanguye n'icyo rikora muri rusange
murakoze nk'uko bivuze nitwa umugeni marie ene nkaba mpagarariye umuryango nyamirambo women center ni umuryango w'abadamu bishyize hamwe kugira ngo bagerageze guhuza imbaraga biteza imbere Ah, twatangiye umuryango wacu muri bibiri na karindwi Ah, turi abadamu n'abakobwa cumi n'umunani Ah, tugira ngo turebe uko twashyira imbaraga zacu hamwe tuzamurane dutere imbere Mm. Eh mufasha none abakenyezi bangahe eh, canke abigeme muri iki gihe
Ah, twafashije abadamu n'abakobwa batari bakeya kuko ah, tugitangira twari turimo twigisha abadamu batagize amahirwe yo kwiga gusoma no kwandika tukabigisha gusoma no kwandika ni igitekerezo twagize kuko muri abo cumi n'umunani bari bagize nyamirambo women center batangije umuryango hari harimo batatu nabo batazi gusoma no kwandika nuko igitekerezo cyaje cyo gufasha n'abandi batize gusoma no kwandika kugira ngo nabo baze kwiga gusoma no kwandika Ah, twagiye twigisha abadamu batandukanye mu midugudu dukoreramo mu karere ka nyarugenge Ah, ubu n'ubu turacyabikora muri iyo myaka yose itamuye Mm. Eh ishami ryanyu rero rifasha gusoma no kwandika hari ibindi bindi mufasha abakenyezi n'abigeme babitura
Eh, iyo barangije kwiga gusoma no kwandika biga n'umwuga w'ubudozi Mm.
twatekereje umwuga w'ubudozi tuvuga tuti niba umuntu arangije kwiga gusoma no kwandika byaba byiza yize n'umwuga wagira icyo umufasha mu buzima twigisha rero no kudoda ah, hakazamo n'abandi bakobwa n'abadamu batandukanye batabashije wenda kurangiza amashuri yabo nabo tukabigisha umwuga w'ubudozi Ah, ni nabo twabashije gu- ah, gufasha abo badamu bakereya koperative ubu bakaba bafite koperative yitwa umutima bakoreramo bakabasha kugira inyungu babivanamo Mm. Eh niyo uh, koperative nanyo turayigaruka ko mu kanya utubwira ibindi ido n'ido ryayo Ah, none uburyo mukoresha muri Nyamirambo Center buva hehe ni mu banywanyi ni mu bagwiza tunga ni mu bagira neza mukora mute
Ah, tugitangira nta bushobozi twari dufite twatewe inkunga n'abagiraneza bo mu gihugu cya slovenia Mm.
Ah, baduha inkunga zidufasha kubasha kugura ibikoresho bikenewe kugira ngo twigishe gusoma no kwandika gukodesha inzu bikenewe kugira ngo twigishirizemo ubwo budozi Mhm.
Ah, bagenda badufasha mu myaka yo kugeza nko muri bibiri na cumi na gatatu Ah, ariko nyuma ya bibiri na cumi na gatatu guhera nko muri bibiri na cumi na kane twabashije natwe kuba ah, twakwishobora tukabasha kuba twakomeza gutanga ayo masomo tutaba tutategereje inkunga zituruka hanze Mm. urakoze cyane reka duhindukire gato kuri goreti nyirakamana muri kumwe ngaho mu ishyirahamwe nyamirambo women center Eh, goreti bimwe mu byo eh, mu bibazo cyane cyane duhereye ku ah, kuri aho muba i nyamirambo bimwe mu bibazo abakenyezi n'abigeme muri ako karere bahura nabyo mu buzima ni nk'ibihe
ibibazo duhura nabyo ibibazo by'ubukene Mm. Eh, birumvikana ko rero mumaze kugerageza kwi eh, kumenya gusoma no kwandika n'ibindi byinshi kumenya ubwo bu- kudoda gushona bishobora kuba ku- kubavanamwo u- u- em, gu- gushobora kuronka uburyo bwo kumbure ku gutangura ubuzi bwanyu canke gutangura im- ah, imigambi yanyu Eh, none we wamenye nyamirambo center gute bigenze gute watanguye kuza aho ngaho gute
Mm, nanjye guhera ibi- mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nabonye itangazo rimenyesha abantu bashaka kwiga imashini Mm.
ubwo nanjye nzamo gutyo niga imashini ndarangiza nyuma yaho bibiri na cumi na gatanu nanjye barampamagara bamakazi Mm.
Eh, niko nanjye najemo Mm. none wahereye kuri uko gusoma no kwandika nawe canke wahereye wakomeje nyene wiga ubwo budozi
njye nzi gusoma no kwandika ariko bashyizeho itangazo ryo kwigisha imashini nanjye nza kwiga Mm. Ubuzi- ubuzima bwawe none kuva ugitangura muri bibiri na cumi na gatatu bwahindutse gute bumeze gute kuva ugitangura kuza aho ngaho
icyo kuva icyo gihe nyine byabaga bigoye ariko ubu ho bigeze umuntu warabasha kwigurira icyo akeneye icyo washaka cyose wakigurira mbese ubuzima bwarahindutse Mm. ni ukuvuga uraronka abakiriya bawe ubadodere impuzu eh, imyenda nk'uko mubyita u- ukinjiza amafaranga buri munsi
oya ni muri koperative ntabwo nkorera hanze nanjye ndi muri koperative Mm, nk'umukozi Eh, reka ngaruke gato kuri madame umugeni Eh, kuri iyi koperative nyine twa- twari twavuze mu ntango umutima koperative ikora gute iyo nyine eh, goreti arimo ikora gute
Ah, koperative umutima niyo twatangiye kugira ngo ba bantu twigishije nubwo wenda bize harimo abatarabashije kuba bagura izo mashini ku giti cyabo ngo batangire bizinesi turavuga tuti noneho reka tubashyire muri koperative bakoreshe za mashini tubigishirizaho Mhm.
babashe eh, kubibyaza umusaruro babashe gukora ibintu bishobora kugurishwa bikabaha amafaranga Mm.
Eh, none nka- nk- nk'umuntu ashatse kwinjira muri iyo koperative icyo gihe hari umutahe byasaba kuko kenshi usanga abakenyezi uh, batinya ko haba hari imitahe cyangwa amafaranga basabwa kugira ngo batangure kwinjira muri koperative ibyo byo byasaba uburyo bungahe kugira ngo umukenyezi yinjiremo
Ah, kuko nyamirambo women center yari ihari ikabaha ah, ubufasha bw'ibanze ntabwo byabaye ngombwa ko buri wese avuga ngo ndazana uyu mugabane n'undi azana uyu mugabane tuwushyire hamwe tubashe gukora Mm.
ni ukuvuga ngo nyamirambo women center yabahaye intangiriro Mhm.
itabasabye ah, umugabane w'uyu n'uyu n'uyu
Mm.
babasha- buri wese abasha kwiyumvamo ko abishoboye kuba yaza agakora adasabwe ngo Mm.
ndasanga umugabane ungana gutya murakoze cyane rwose turagaruka ku kamaro no ku buryo amashyirahamwe nk'ayo akora Ah, nk'uko twabivuze mu ntango ni amashyirahamwe nk'ayo ni menshi akora ibintu bitandukanye ariko ugasanga kenshi abakenyezi ntibayitabira bagumye muri bwa bukene muri kwa kutamenya kwa kwikumira bo nyine Eh, ni nayo mpamvu rero twafashe kano kanya kugira ngo um, mugerageze mu- musigurire bamwe muri bo kumbure akamaro kari mu mashyirahamwe nk'aya Ah, murazi kandi ko kino kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika nabo nyine barafise ibibazo barafise ibyiyumviro baterera tuje ku murongo rero twakire uwitwa augustin amahoro neza augustin Eh, duza akajwi ikibazo cyangwa icyiyumviro
igitekerezo natanga Mm, iyo mishinga iba iharanira inyungu ku bari n'abategarugori mhm,
bo mutamu w'igikiriza n'abanyacyaro ngo nabo batere imbere mm, kandi aribo ru- rubanda ari narwo ruban- rwanda rw'ejo rugufi mhm,
ni nabo cyitegererezo cy'igihugu mm,
iyo turi kubibona mwaho ngaho mwaho mu mijyi tuba tubibona nk'aho bikurira abantu bi- bize gusa n'abandi b'icyubahiro kandi abantu abanyarwanda bose badufite kuzamuka mm,
icyo ni cyo gitekerezo nari mfite mwaba- mwasubiza ubundi ngasubiza icya kabiri murakoze augustin Mm, madame mugeni yego ah, murakoze cyane nibyo koko ibintu byatangiriye mu mujyi ariko hari n'ababikeneye bari mu cyaro ariko bitewe n'ubushobozi tuba dufite umuntu akora icyo ashoboye twahereye aho twari dutuye ah, icyakora umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani twagize amahirwe yo kubona abadutera inkunga tubasha kujya kwigisha gusoma no kwandika no kwigisha ubudozi mu mu- mu majyepfo ahantu bita ku mugina mu murenge wa mugina ni ahantu mu cyaro hari abantu nabo bakeneye kwiga gusoma no kwandika tubigisha n'ibyo gutunganya imisatsi turashaka ko nibura nabo nibarangiza kwiga bazabasha gukereya koperative bazakoreramo noneho nabo bakabasha kwiteza imbere muri cya cyaro aho batuye Mm, Mm, rero ibintu byose biterwa n'ubushobozi dufite ushobora gusanga kuko hari abantu bari kure cyane babikeneye ariko imbaraga dufite ntabwo ziba zitwemerera kujya muri buri cyaro ahashoboka hose mm. augustin eh,
icyo augustin nakongeraho Mm,
ni uko iterambere ry'umugore hari aho ryagejeje igihugu muri rusange nk'uko baba babonye imishinga ibatera inkunga bajye bagerageza bagere no mu byaro bitandukanye Mm.
kandi bahasige bo bahasiga abaambasaderi babo basiga babahagarariye mu mwanya badahari Mhm, mhm. Yego. Icyumviro cyiza Icyo cyane.
gitekerezo cyo bakivugaho iki Eh, urakoze cyane Augustin. Eh, ico kibazo ni cyumviro ciza cyane um, madame mugeni urumva ah, aratanze icyumviro yuko kumbure mushobora ku- ku- kwigisha umukenyezi umwe wo mu caro mu- kumbure mukamuzana ngahe i Kigali akavyiga agasubira ah, mu gihugu hagati akigisha abandi muvyumva ko iki
Ah, niko ntiturigisha ah, gusa ntabwo tuba dufite ahantu dushobora gufata wa muntu wavuye mu cyaro ngo naze ajye kuba i kigali tumwigishe Mm.
ni ukuvuga ngo hazaba- hazasabwa ubushobozi bwo kumukura mu cyaro akaza i kigali akahatura muri ayo mezi umunani bagomba kwiga nabyo ni ubundi bushobozi rero twe twahisemo ko nibura tubonye ubushobozi tujya mu cyaro muri iyo mijyi yo mu cyaro muri ibyo bice byo mu cyaro akaba ariho tubasanga tukahashyira iryo shuri ryigisha ah, ubudozi cyangwa se gusoma no kwandika cyangwa se gukora iby'imisatsi Mm. urakoze Mm.
cyane reka twakire kandi kuri telefone witwa Thomas Thomas uratwumva
yego ndabumva amahoro mahoro
Eh, ama je muri make ndi mu bantu batera inkunga abantu bita aba- abategarugori cyangwa abo twita abakenyezi mu burundi Mhm.
n'abantu muri rusange igihugu kidafite abakenyezi bazi guteza imbere igihugu kwiteza imbere igihugu kirinda gusubira inyuma kuko biravye muri muri rusange nibo barimyi muri rusange bakomeye ku rwego rw'igihugu nibo borozi kuko uhura abagabo bari mu butundi biruka kurobera irya nino mu ugahura bo nyene basigaye ku isuka bararima bagasarura bagashora no mu masoko abandi batashoboye kurima bagasuma urumva igihugu gatera imbere kubera umu, umukenyezi yitaye ku bikorwa muri rusange Mm.
rero novuga nti abantu mu bakenyezi bonyene nibo nkunda gushira ku ikosa abakenyezi umenga baracafise agatima ko kwinubana hagati yabo umenga umukenyezi ntiyofata mu mugongo uwundi umenga ntiyokunda uwundi urumva ugaduhura harabamwo no gusuzugurana rero icyiza ni uko abantu bitwa ko bize bagatera imbere bagatera intambwe bijya bintu bize nibagende bavyigishe bajya ba- bajya abagore bajya abategarugori bo mu cyaro cyangwa bo mu misozi abantu batari mu gisagara babigishe nyene bo kwiteza imbere mu burimyi bogira amashirahamwe bo bokora ibindi bintu vyo- vyobafasha bigasahiriza mu muryango kugira biteze imbere ntibabe aba abandi bo kurondera ba bandi bo mu miryango iwabo ba bana b'iwabo bize gusa ngo abe aribo bigisha gusa bagaca bibagira ba bandi ba- ba ruguru bishwe n'ubukene kubera bama ku isuka ata n'ikindi kintu bariko barakora cobasahiriza mu muryango rero je novuga nti abakenyezi ubwa mbere ubwo nibagire urukundo hagati yabo bumve yuko umukenyezi mugenzi wabo ateye imbere ari agateka gakomeye kandi hari n'iyindi ngeso nkunze kubona aho umukenyezi abaye ashitse ku bu- mu butegetsi adasubira kwibuka ba bakenyezi kandi aribo bagize ingufu bavuga bati twege naka nizo twa- twa- tumutore turonke umugore aduserukira yamara gushira muri kiya kibanza ugahura ba ba bakenyezi ba ruguru bamutora bemera bakaza baramwigishiriza no kubibuka ntasubiye no kubibuka ntasubiye no kubagenda agace yigira mu nama nshingamateka canke mu nama shikiranganje akigumira iyo ugahura n'iyo avuka azoja yari uko agiye baca ku mazi ku wapfuye cyangwa bafite urubanza rukomeye akaba ari haduga ariho bamubona ibyo novuga nti barakwiye kuza barafata mu mawikende bakagendera bariya mu misozi bakabigisha ukuntu bo kwiteza imbere je nicyo nobahanura murakoze Mm, urakoze cyane ariko ugume ku ku murongo gato Eh, urakoze cyane kuri ako Yego.
kamo uteye Thomas ku- kumbureye abakenyezi bari mu butegetsi bari mu nzego zikomakomeye barakumvise kandi kumbe bari kubita gashi ariko ku cerekeye ah, wavuze ko abagabo abagore aribo ba- ba- batera im- ba- ba- barima ah, usanga mu muryango aribo kirumara cyane cyane U- urabona ko kumbure hoba hari n'uruhara rw'abagabo kugira ngo baba- babashigikire babatere intege bababwire ko bashoboye kuko navyo nyine hari igihe usanga ari byo bibuze mu muryango kugira ngo umukenyezi aje ku rundi rwego thomas ni nk'abagabo uti halo thomas
alo wi
ni ari nk'umugabo afise ubwenge azi gutahura akabona icyo umugore amaze Mm.
umugore niwe muntu novuga ko ari kirumara rero umugabo ategerezwa gushyigikira umugore muri mu byo ashoboye haba kumufasha mu buryo bw'amafaranga kugira aronke umukozi amufasha kurima kugira biteze imbere haba umukozi amufasha mu by'ubworozi kugira bigume biteza imbere ibyo byose umugabo ategerezwa kumushyigikira kandi akamuha agaciro akamwereka ko ari umugore w'akamaro niho iterambere rishoboka mu muryango muga nawe yokora ibyo akora byose umugabo amukwama amubwira ati ibyo ntubirekuriwe Mm.
ugahura n'ibu- n'ibyo bimbuye umugabo niwe umenga afite ko uburenganzira gusumba umugore umugore ntagire ntashobore no gushora na- n'igitoki avuga ati ndiko ndondera kunyusha nk'amavuta ukama umenga ni uwo guseka kandi yararimye ibyo novuga ko ari abagabo b'ibigaba babikora gusa icyo navuga ni uko umugore utegerezwa kumuha uburenganzira bw'uko arima akimbura kandi bikagira akamaro mu rugo kandi ibikorwa byose mukabaho mukora mwumvikana atabyo kwiganza ngo nukuri umugabo ngo ufate nabi uhohotera umugore hama abagore nabo bakaza barashigikirana muri rusange kandi bakirinda gutana mu rudubi kuko hariyo n'abashigikira bagumuka bereka umugabo yu- umugore yuko akwiye kuganza umugabo mugabo nibaza ko baba ba- bariko barahenda nk'uwo mugore Mm.
rero nibaza ko iciza ni uko bobahanura kuza barumvikana n'abagabo babo Mm, ibyiyumviro birashe cyane Yego.
thomas turagushimiye cyane
murakoze namwe Mm. madame umugeni nawe gorete turakugaruka ko mu kanya Ah, kuri ibyo byiyumviro bya thomas yavuze yuko ah, gushyigikirana ari ikintu gikomeye cyane ku bakenyezi kandi bakwiye ku kuza barashyigikirana muri byinshi yatanze uturorero tw'abakenyezi bagiye mu nzego ugasanga ntibashyigikiye ba bakenyezi bo mu cyaro babafashije kujya mu- ah, kuri ubwo butegetsi hari inyigisho muri ishyirahamwe ryanyu zoba zifasha muri icyo kintu kugira ngo abakenyezi bi- bamenye gukundana no gushyigikirana
Ah, ah, nk'abadamu twebwe turi abadamu bagera kuri mirongo itanu na batanu natwe ubwacu turashyigikirana ntabwo nzasuzugura mugenzi wanjye kuko hari icyo ashoboye yamfashamo rero tugira uburyo bwo gukorana icyo nzi nkakibwira uyu niba turi kudoda hari aho nzi kudoda neza kurusha mugenzi wanjye ndamufasha tukigishanya Ah, ntabwo rero ah, tugira ikintu cyo kuvuga ngo abadamu barasuzugurana imbizi cyangwa se baribagirana twibagirwa mugenzi wawe tugerageza gukora nk'abantu bari hamwe kandi bashaka gutera imbere Mm.
twishyize hamwe kugira ngo dutezane imbere rero dukoreye hamwe kuko ntihagire uwumva ko asuzuguye mugenzi we uriya ntacyo yangezaho oya ahubwo hari icyo yakungura cyangwa nawe hari icyo wamwungura Mm.
Ah, kuri ibyo yavugaga ngo hari abajya kuba abayobozi bikarangirira aho ngaho bakibagirwa aho baturutse birashoboka ko n'utari umugore yabikora akabyibagirwa si abagore gusa babyibagirwa ariko icyiza ni uko ah, wagaharaniye kuzamura mugenzi wawe wasize hahandi turi kuvuga mu cyaro ukamwibuka nimba hari icyo wamufasha ukaba wakimufasha ni byiza ni ibyo gukangurira buri wese yaba ari umuyobozi yaba n'u- n'utari umuyobozi akibuka ko mugenzi we w'umugore hari icyo yamufasha bakazamukana igihugu kigatera imbere Mm. E, nawe goreti nyirakamana kuri icyo nyine thomas yari yavuze wowe urakorera ngaho muri iyo koperative muri iryo shyirahamwe ura- uru- uravugana uraganira n'abakenyezi benshi murahura kumbure buri munsi ukumvikana kurahari eh, n'iyo kudahari i- kimwe mu bintu bituma eh, kutumvikana kutahaba mm, no gushyigikirana mu bakenyezi kiba ari nk'ikihe
ntacyo twebwe turumvikana kandi tugashyigikirana icyo umwe atazi aka- akere- akabwira mugenzi we Mm.
akabwira mugenzi we nyine akabimubwira Mm. akamufasha urakoze Yeah.
cyane Eh, reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi fabien eh, fabien uduhamagaye uri hehe ndabumva ndi hano i kigali Mhm, eh, nkaba mvuka mu karere ka karongi ahitwa imembe mhm,
ikibazo nshaka kubaza abo badamu bishyize hamwe ese ko tubona ku muhanda hari abantu bitwa abazunguzayi b'abadamu usanga bagenda babirukaho nta kuntu bajya babegera bakabafasha bo bakabasha kuba baza mu iryo shyirahamwe ryabo ko numva ari byiza ikindi kibazo nari mfite ndagira ngo mbaze kugeza amagingo aya ngaya kugira ngo umuntu yinjire mu ishyirahamwe w'umudamu birasaba iki nk'ubu ngubu dukurikije aho bageze kugira ngo umuntu aje abashe gufatanya nabo ikindi cyumviro nababwiraga nagira ngo mbashishikarize muri abo badamu baba barabashije kugeramo bagerageze bazafungure na konte yabo bose buri wese ajya avuga ati niba ari igihumbi dutanze mu cyumweru kijyeho kugira ngo abashe kwizigamira n'uwajya ananirwa kugira ngo ajye abasha kugira ikimugoboka murakoze cyane murakoze cyane fabien Eh, madame umugeni eme marie eh, marie eme marie eme umugeni Eh, fabio arabaje ibibazo bitatu byiza ati abazunguzaye murabegera kugira nabo nyene bashobore gufashwa ati bisaba iki kwinjira mu ishyirahamwe neza na neza Ah, ati abakenyezi muri kumwe barafise amakonte ya ya banki
Um, reka mbere kuri byo aba- abadamu baba muri koperative tubakangurira kwizigamira nabo ubwabo bakagerageza kwiyunganiza bakavuga bati niba ku kwezi nzahembwa reka nshyire aya mafaranga mu kimina umunsi nzagerwaho wenda nzafata nk'amafaranga nka miliyoni imwe Mhm.
ntibazibyaze umusaruro ni ukuvuga ngo bagira uburyo ki bwo kwizigamira kugira ngo nabo ubwabo ka gashahara babonye kadahita kaguruka ntacyo kabasigiye Mm.
Eh, tukabakangurira kandi no kujya mu mabanki atandukanye kugira ngo nimba hari ukeneye kugurizwa ah, abe yajya kuguza na banki ziza zijya zitwegera zikabigisha zikabasobanurira uburyo ki bashobora kuguza amabanki biteje imbere ah, ba- ba- bakoresheje eh, inguzanyo baba bakuye muri banki Mm.
Ah, ikindi yavuze ni ikijyanye n'ukuntu umuntu ashobora kwinjira muri koperative umutima
Mhm.
kugeza ubu koperative irimo abantu bagera kuri mirongo itanu na batanu Ah, kugira ngo rero uze uvuge ngo ndashaka kujya muri koperative icya mbere ni uko ah, baba bakeneye uwo muntu koko Ah, baba bavuga bati dukeneye ko twakwaguka reka dufate abandi bantu ariko n'iyo icyo kibayeho hagenderwa kuri ba bantu babanje kwiga gusoma no kwandika bakiga n'ubudozi
Mm.
ni ukuvuga ngo nibo bantu bafite amahirwe kurusha undi muntu uturutse hanze utarize muri iki kigo iwacu kuko turacyafite benshi bakagombye kuba bari muri koperative ariko tutabasha kwakira kuko tudafite ah, ubushobozi buhagije bwo kuvuga ngo bazakorera aha imashini zihagije zo kuvuga ngo buri wese afite imashini ashobora gukoreraho ikindi kandi no kuvuga ngo ese koko ibyo buri wese azakora bifite isoko Mm.
rero kugeza kuri iyi saha abafite amahirwe yo kwinjira muri koperative ni ba bandi babanje kwiga gusoma no kwandika bakiga se kudoda Mm.
Mm. Ah, ku kijyanye n'ikindi yavuze ngo Eh, ndo- ndakeka muba mwarabyishyuye eh, ku makonte ya banki Ah, Mhm.
hamwe n'ibisaba mu kwinjira hamwe oh abazunguzaye na twari tucibagiye abazunguzaye murabegera Ah, abazunguzayi abantu twigisha umwuga nk'uwo ntabwo tubatora ku giti cyacu tuvugana n'ubuyobozi n'inzego z'ibanze ah, muri mu murenge dukoreramo wa nyarugenge cyangwa se mu murenge wa mugina dukoreramo tukagana ubwo buyobozi bukajya ku tugari twabo bukareba abantu bafite mu mudugudu mu kagari bakeneye ibyo tugiye kwigisha bakabaduha tukabigisha wenda koko bazasanga mu mudugudu wabo harimo uwo muntu w'umuzunguzayi ubishaka nawe azaza yige Mm.
cyangwa se bazasanga harimo undi mugore wicaye mu rugo atari n'umuzunguzayi nta kintu ari gukora abishaka nawe bazamushyira kuri iyo lisite bamuduhe tumwigishe Mm. duhindukiye kuri goreti aba bakenyezi bamwe bamwe baba ba- bararitswe kwinjira muri aya mashyirahamwe Eh, kuri wewe impamvu batari bake batayi- eh, batayihutira kuyinjiramo biba ari nk'ibihe ah, kuko kenshi usanga bamwe bakibaza bati none akamaro ni akahe n'izihe mpamvu wowe ubona ah, batazinjiramo izo shyirahamwe nyinshi usanga ziri no mu bigwati babamo gorete abantu ndakumva Eh. impamvu benshi batazinjiramo izo shyirahamwe ni kubera iki kuri wewe
Aban- abandi bantu bo hanze se Eh, abakenyezi nk'uko madame marie me yari abivuze ati hari igihe baja ah, mu turere tunaka bakararika bakavuga bati ishyirahamwe n'iri n'iri tugiye kuguruza umugambi uyu n'uyu ukutitabira ishyirahamwe ry'abakenyezi cyangwa iry'abigeme usanga ah, aho mu kibano ibi bituma abakenyezi batazitabira ni kubera iki
usanga bamwe nyine ah, hafi ya be- ya- ya benshi baj- basuzugura ibintu nk'ibyo bavuga se biriya turajya kwiga biriya bizatumarira iki ugasanga barirebera ibyo byoroshye byo kuzunguza nyine bizana amafaranga vuba Mm.
bigatuma bataza kwiga nyine Mm, kwinjiza amahera ah, aboneka vuba vuba ariko Eh.
hari n'akamaro ko kwiga gusoma no kwandika kuko nk'uko madame marie meyo mugeni yabivuze ati kwiga no kwandika nibyo muheraho
Mm.
yego urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire na jean claude jean claude bite neza
muraho muraho neza amahoro mahoro
amahoro amahoro amahoro abane namwe mwese Mm, uduhamagaye urihe none
ubwo nk'uko bisanzwe ni wa mukunzi wanyu ngoboka jean claude ubwo ni mu burasirazuba bw'u rwanda aho ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mu mudugudu wa rema ya mbere Mhm.
mbanje kugusuhuza nifuriza umunsi mwiza n'abanyakiriye kuri mikoro ya mbere nabo bifuriza umunsi mwiza kabisa mu kiganiro murisanga Mhm.
tumaze kubaka abanyarwanda bose bafite igihugu cy'u rwanda muri rusange bitewe ni- n'ibyo twigiramo kandi bifasha kudufasha mu murongo wo gukomeza mu iterambere Mm, turagushimiye
Eh, namwe ndabashimiye
Mm.
ibyo kuko aba- abadamu ni bamwe mu bantu igihugu cy'u rwanda kigomeje kwimakaza imbere mu kubasha kwiteza imbere Mm.
bibumbiye mu makoperative nk'ubu urugero ndakeka ko mu mezi ashize iki kiganiro n'ubundi mwari mwakigarutseho cyo cy'abigeme ubwo mu ba- mu rurimi rw'ikirundi ba- badukurikiye ndetse n'abadamu mu gihugu cy'u rwanda Mhm.
ubur- uburyo bashobora kwiteza imbere akagera mu makoperative akumva ko nawe ashoboye agomba gutera imbere Wari hari- hari ukuntu ushobora gukora nk'ibintu by'ubukorikori Mhm.
bikabasha kuba byagufasha gutera imbere ubundi mu kinyarwanda aravuga ngo ujya gutera ikirezi arakibanza Mbi- ndatanga urugero ku mubyeyi wanjye mbyara Mm.
yagize gutya atubyara mu rugo turi abana batandatu ariko nkubwije ukuri uburyo twakuzemo twakuze dufashijwemo no kuba hari kimwe mu mishinga azi y'ubukorikori akora ikabasha ku- kutugaburira akabona umunyu akabona n'imyenda yo kwambara ya- yacu ndetse akabona n'ibidutunga Mhm.
ara agira gutya akajya nk'ariya mu ru- ahantu bazi ibibaya cyangwa ibishanga hari imfuzo zikunda ku- kumeramo cyane akaboha akazica nyuma akazanika kubamo udukapu twagiye dusimbura aya mashashi baciye yangiriza ibidukikije Mhm.
utwo dukapu kamwe kakagurisha amafaranga igiceri cy'ijana y'amanyarwanda Mhm.
ariko iyo ni ukuvuga ngo yaboshye udukapu icumi udukapu makumyabiri ubwo ni ibihumbi bibiri ibyo bihumbi bibiri ni amwe mu mafaranga azana mu rugo akayakoresha mu mibereho ya buri munsi
Mhm.
harimo nko kuba atabura umwenda wo kwambara atabura kutwambika ndetse ubu icyo mushimira amaze gukora amaze kwigisha nk'abadamu bagera muri barindwi uwo mwuga Mm.
kandi nta n'ikiguzi avuga ngo ndabaciye ubwo ni uku- ni ubukorikori arabigisha bakamenya kutuboha ndetse no mu murikagurisha uretse kuba hano mu karere ka ngoma yabashe kutumurika aza ku mwanya wa kabiri mu rwego rw'urwego rw'akarere Mm. birumvikana rero niyo mpamvu mvu- eh, niyo mpamvu mvuga ni rwose ndakuze ndi umusore ngiye kubaka rugo niyo mpamvu mvuga ni aho umudamu ari we ku isi yose ntatinyuka akore kuko wowe hano mu gihugu cy'u rwanda tuvuganira hano mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda ni hamwe mu bantu aba- abadamu babashije kwiteza imbere ndetse bafashijwemo na leta buriya hari ukuntu mu- mukora ikibina mukishyira hamwe mukabasha kugenda bakabaguriza nyuma y'amafaranga babagurije mukagenda mukabakuramo ibintu bye- byerekeranye na nuze na- na- na- na- na- n'ubucuruzi ubu ni ubw'ubuhinzi ubu ni ubw'u- ubworozi Mhm.
ugakuramo ibintu byinshi cyane yego urakoze cyane Eh.
jean claude urakoze cyane Eh, namwe murakoze cyane ubwo yari ingoboka jean claude ni hano mu burasirazuba bw'u rwanda aho ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mhm, mhm.
mugire amahoro y'imana abane namwe twese twese twese twese Eh, madame umugeni jean claude aravuze byinshi ku byerekeye cyane cyane nk'uko kugira ubukorikori kwigisha ah, abandi nk'uko nyina yabikoze aba bakenyezi bari ngaho muri koperative bakora ubwo budozi n'ibindi ah, bararekuriwe kujya kwigisha abandi cyangwa boba babikora
Eh, turigisha abandi hari amakoperative ajya atugana akavuga ati turashaka kumenya ukuntu mwabigenje kugira ngo mube mufite koperative igeze hano Mhm.
icyo gihe rwose tubaha umwanya bakaza bagakora urugendo shuri tukababwira uko twabikoze tukababwira uko buri munsi buri munsi tugerageza gukora kugira ngo koperative ikomere Ah, tugerageza kandi no gusanga ayandi makoperative tuba dukorana nayo abakora uduseke abakora ibikapu mu birere inama zose badusabye turazibaha iyo tuzi- tubifitiye ubushobozi iyo tubizi ah, na bagenzi bacu bamwe ah, bari muri koperative nibo bashobora kugenda bakaba ubuhamya cyangwa se bakabafasha gukora n'amaboko kugira ngo nabo babashe kuzamuka Mm. tugaruke gato kandi no kuri goreti goreti turumva ko muri iyo koperative warize kudoda hari i- iyindi mpano ushobora kuba uri kuriga cyangwa wifuza kuzokwiga aha muri iryo shyirahamwe nyamirambo senta
izindi mpano I- i- u- akandi kazi wifuza gukora cyangwa wowe ura- urifuza kubandanya muri ubwo budozi
Eh, hari ibindi ntabwo ari ubudozi gusa hari no gufuma ufumisha intoki Mm.
Eh, nabyo nyine umuntu aba ashaka kubyiga byose Mm. urakoze Eh, reka twakire na emanuel emanuel uraho neza uduhamagarire
eh, muraho neza mu- mbahamagaye ndi mu gatenga i kigali mu rwanda nitwa rwanze kuma birushabaga emanuweli nashaka kubaza ikibazo Mhm.
Eh, ese abo ba- abo bahari n'abategarugori bishyize hamwe mbanje kubashim- kubashimira ku bw'iryo shyirahamwe bakoze ariko nanone mbaza ese bafata kugira ngo abantu binjiremo hari- hari aho baf- hari ikintu baheraho kugira ngo umuntu yinjire ese hari amashuri ese hari igishoro umuntu atanga cyo kugira ngo bamwinjize mbese muri ko- muri ishyirahamwe ryabo bisaba iki kugira ngo natwe tube twabwira bashiki bacu babisunge kugira ngo babashe gutera imbere murakoze murakoze cyane emmanuel Eh, madame umugeni yari yabisiguye ariko nta kibazo arongera abisobanure abisubiremwo abatashoboye kubyumva kwinjira muri nyamirambo center cyangwa ko muri koperative usubire ukasigurira abatwumva ibisabwa n'ibyo bakeneye yego Ah, nk'uko nari nabivuze mbere ko ah, kwinjira muri nyamirambo women center nyamirambo women center ni umuryango utegamiye kuri leta ukora nka loko ngo Ah, kuba wakwinjiramo rero nta mafaranga bazagusaba ni ukuzana imbaraga zawe zo gufasha abandi kuko umuryango wacu ni uwo guteza imbere abagore wumva ufite ubwo bushake ah, wakwinjiramo ugafasha bagenzi bawe guharanira guteza imbere umugore naho kuba wakwinjira muri koperative nk'uko nabivuze mbere ah, tugendera cyane cyane kuri ba bantu babanje kwiga ah, twigishije gusoma no kwandika wa wundi se twigishije ubudozi nibo duheraho tubabwira ngo dufite umwanya muri koperative mwaza mukajya muri koperative Ah, ariko ubaye uri umuntu uturutse hanze ah, utarabashije kwigana natwe ni ukuvuga ngo habayeho ko dukeneye kuwinjiramo waza witwaje umugabane koperative imaze gukora ikagezamo
yego byumvikana ko mwabasobanurira neza na neza ibyo bakeneye kandi birumvikana ko mu ishyirahamwe ryanyu murifuza gushika hasi cyane ku bakenyezi n'abigeme batazi gusoma no kwandika kuko usanga ari benshi nabo nyine badashikirwa muri byinshi kubera uko kutamenya gusoma no kwandika birumvikana ko nyamirambo senta ariho ihera ni byiza cyane uwavuze ikintu cyerekeye kuba mwigenga mudakorana na leta ariko mwaba mwarayegereye kugira ngo ibafashe kumbure mu bijyanye n'uburyo n'ibindi biba bikenewe mu ishyirahamwe ryanyu
na leta iradufasha kuko iyo twigisha abo badamu ni abayobozi babaduha kandi iyo twigisha gusoma no kwandika ni ubuyobozi buduha aho kwigishiriza abo bantu ni ukuvuga ngo usanga akenshi abo bantu tubigishiriza ku tugari akagari kakaba gafite icyumba kakatugenera icyumba tuzajya twigiramo abantu bagahurira kuri ako kagari bakajya biga gusoma no kwandika ikindi umurenge uradufasha ukamenya kudushakira ibitabo muri minisiteri y'amasomo ya edikasiyo bakaba batuzanira ibitabo bakaba batuzanira ibindi bikoresho bigendanye no kwigisha gusoma no kwandika bigezweho bikoreshwa muri iki gihe turimo
kuri icyo nyine hari umukenyezi ashobora kuba aza yifuza kwiga gusoma no kwandika byonyine wewe aremerewe kuza n'ubwo aba adashaka kwinjira muri iyo koperative kumbura atanafise n'ubwo buryo we muramwigisha gusoma no kwandika akibandanyiriza mu bindi byiwe
yego rwose turabigisha kuko dufata buri wese uri hanze ya koperative akaza kwiga harimo abaza kwiga bifitiye izindi gahunda zabo bashaka kugeraho mu buzima bwabo bwa buri munsi ntabwo twigisha uri muri koperative gusa cyangwa se uzaza muri koperative twigisha n'undi uwo ari we wese udateganya no kuba muri koperative murakoze cyane ku mirongo ya telefone barabandanya baduhamagara ibibazo n'ibyiyumviro turi kumwe na remo ku murongo amahoro neza remo amahoro amahoro mwaramutse neza mwaramutse
najya mbaza wowe umenya ari perezida wa koperative ndumva atari ubwa mbere wenda ngiye kumwumva ni nka kabiri cyangwa gatatu televiziyo rwanda yageze kumusura niba ntibeshyemo hari n'izindi televiziyo zigeze kumusura ariko mubaze azahangana gute nko mu budozi azangana gute bakora ibintu bifite karite ibintu byiza agereranyije n'ibituruka hanze y'u rwanda
urakoze cyane kandi niba bigishije umuntu niba bigishije umuntu kudoda akora ibintu bifite ibintu byiza bihangane na bino bituruka hanze y'u rwanda imyenda iva mu butaliyane turayibona mu bufaransa n'ahandi bazahangana gute
murakoze cyane remo nongeye ku kibazo cya remo madame umugeni ku bijyanye na karite kumbure mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ubwiza cyangwa ubwiza bw'icyo kintu muba muri murakora yabajije niba mushobora guhangana n'ibyo bindi biva mu bindi bihugu ariko kandi amafaranga muca ibyo bintu muba mwakoze kuko hariho abantu benshi bakunze kwidoga yuko iyo hari ibintu biri made in rwanda made in burundi usanga bizimbye ibyo nabyo nyine muzo bihangana nabyo gute
icyo ni ikibazo cyiza cyane biriho koko ko ibintu usanga biri made in rwanda cyangwa se made in burundi bavuga ngo birahenze icya mbere tuba tugira ngo kuko dukore ikintu cya karite niba ushaka gukora umwenda ufite karite nziza uzajya gukompara n'uwo nguwo wavuze waguzwe mu butaliyani urakenera gukoresha karite tisi cyangwa se igitenge cyangwa se faburike nayo ifite karite ifite bwa bwiza nta handi rero usanga na cya gikoresho uri bukenere gukoresha cyujuje ya karita ashaka kuvuga nacyo kiri bube gihenze kiraba gitandukanye na cya gitenge uri bugure gihendutse ntabwo kizatanga wa mwenda ufite karite yashakaga Ah, nawe ikintu cyo kuvuga ngo kunoza umurimo tuba twakoze pe ndemeranywa nawe ko abadozi bakeneye kunoza umurimo wabo ntukore byinshi kugira ngo ugurishe byinshi ahubwo ukore kimwe kibe cyiza kibashe kubaka isoko ryawe aho kugira ngo ukore byinshi wihuse ucishaho bitazatuma isoko ryawe riramba kugira ngo rero isoko ryacu rirambe na wa muntu azaza ari twebwe agana avuga ati hari ahantu ndabizi badoda neza ni uko tuzashyira umwanya wacu kuri cya kintu turi kudoda ntitwihute ahubwo tukagenda neza tureba ko kuko twadoze neza ko twakase neza ku murongo uta uta utarimo imikato Utatakaye.
ugenda uhengama utambitse ugomba kuba ugororotse wasanga ko kutagororotse ukawuhambura ugasubiramo ntube waba kuvuga ngo ni ikintu kugikora umunota umwe birarangiye udasubira inyuma ngo urebe ese hano nahibeshye ese hano nashyizeho tisi ntagombaga gushyiraho ukabiha umwanya
Mm. urakoze cyane Eh, reka tubandanye twakire na celestin celestin uraho neza
muri ijwi ry'amerika Mm, turaho turashima namwe Eh, eh, wi turakumva eh,
yego celestin turakumva
allo wi celestin
Eh, nari nashatse umudamu Mhm.
kugira ngo aze kubaza abo bashinze iryo shyirahamwe ndi hano i rwamagana Mm.
allo wi yagukundiye Eh, ndi- ndi hano i rwamagana Mm.
umudamu yari yambajije ati ese ni ukwigisha kudoda iravuze ngo umubarize ni ukwigisha kudoda gusa cyangwa ufite indi mpano nawe bashobora kumufasha kwiga Mm, nge mwoba muri kumwe ngo tuganire nawe kumbure abaze tumwishure
nyine ntawe ntawe ubonetse nibyo nari maze kuvuga ko yagiye ke nta kibazo Eh, eh, uti rero niba kudoda ari byo byonyine bigisha Eh, Eh, guma ku murongo we yashakaga iby'abakamera ibyo gukamera gufotora yaba- bara- bamufashe ikirere Ah, guma ku murongo Eh, madame eh, marie aimée wamwishyura gute
Ah, ubu kugeza ubu twigisha ubudozi twigisha gukora imisatsi gusuka no kudefiriza no gukora inzara ntabwo turabasha kwigisha ibyo bya gufotora no gufata amavidewo Mm.
Eh, Eh, nta kundi celestin kumbure yoronderera ahandi bakamufasha ikindi kibazo bishe bavuga ngo bacisha ngo amatangazo ku- batambutseho amatangazo ngira ngo inforomasiyo nazo ku- kubona amakuru ku bi- aba- ukurikijeho abakenyezi bacu bari cyangwa abadamu bacu bari Mm.
ntabwo burya amakuru bayabona neza Mm.
ni iki bakora barateganya kuguma mu mu gukorera i kigali cyangwa base barateganya no kuba bashobora ku- kwagura amarembo bakajya mu ntara zose murakoze murakoze cyane madame wamugeni
Mm. Ah, kugeza kuri ubu twafa twabashije kugera mu ntara y'amajyepfo mu murenge wa mugina Ah, nidushobozwa tuzaza no mu ntara zindi zitandukanye ariko kugeza ubu dukorera i kigali ndetse no mu mu ntara y'amajyepfo murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatanu tuganira n'abakenyezi n'abigeme ku buzima bwabo ku kwiteza imbere kwabo n'ibindi byinshi mu buzima turi kumwe n'umuyobozi w'ishyirahamwe nyamirambo center i kigali mu rwanda ni marie aime umugeni turi kumwe kandi ku murongo na goreti eh, nyirakamana akaba ari umwe mu bakenyezi bariko barafashwa n'iryo shirahamwe eh, i kigali mu rwanda aho nyine nyamirambo muhamagare rero mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro nk'uko bisanzwe cyane cyane mwebwe abakenyezi mwebwe abigeme ah, kumbure nk'uko babivuze mushobora kuharonkera umugisha muri iyi shirahamwe nk'iri mukiteza imbere Eh, nimero mushobora guhamagara ko ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndayisubiramo ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ikiganiro ni muri isanga reka tumire amate turagaruka
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushyika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kiro f ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kiro f ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kiro f ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gusa isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilo herisi ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilo herisi ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilo herisi ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo herisi ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
fata ijwi rya amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi kumwe na nyamirambo women center ishami rifasha abakenyezi n'abigeme mu karere ka nyamirambo i kigali mu rwanda turi kumwe na marie aime umugeni umuyobozi w'iryo shyirahamwe turi kumwe kandi na gorete nyirakamana umwe mu bariko barafashwa n'iryo shyirahamwe madame umugeni rero muri uko kugerageza gufasha abakenyezi n'abigeme muri ako karere zimwe mu nzitizi mushobora kuba muhura nazo buri munsi canke muri ibyo bikorwa murimo ni nk'ibi alo madame ni iy'ubushobozi kuko nk'uko abahamagaye bakomeje kubivuga bavuze bati hari abantu babikeneye mu cyaro batari aho ngaho mu mujyi muri turabizi ko koko hari ababikeneye bari kure yacu mu zindi ntara ariko ubushobozi kugeza na n'iyi saha ntiburatwemerera ko tubasha kuba muri buri zo ntara zose zifite abo bantu rero icya mbere duhura nacyo ni ubushobozi bwo kuba twagana kuri abo bose babyifuza kuko hari benshi babikeneye ikindi duhura nacyo cyane ni ikigendanye n'imyumvire y'abantu kuba umuntu yumva ko niba atazi gusoma no kwandika agomba kubyiga akumva abihaye hari agaciro gakeya ese ndajya kwiga gusoma no kwandika se nzabona se akazi njye gukora ahantu runaka ugasanga bafite imyumvire itarabemerera kumva ko bikenewe ko kuko kwiga gusoma no kwandika ari ingenzi rero izo nazo ni imwe mu mbogamizi duhura nayo cyangwa se umuntu akaba avuga ati se ninza kwiga biragenda gute ndaza nicare mu ishuri isaha yose cyangwa amasaha abiri hanyuma se wa mwana nari mfite mu rugo ndamusigirane hari abantu benshi usanga bacika intege bageze hagati na hagati kubera ko wenda ubuzima barimo kubaho butarimo kubaho uwo mwanya wo kwicara mu ishuri batuze bige
none bimwe mu byo mukora cyangwa muhora mukora kugira ngo mubafashe bakomeze ababishoboye ibyo bari nk'ibihe cyangwa zimwe mu zindi ntambwe mufata kugira ngo igikorwa cyanyu kibandanye
twifashisha cyane cyane halo twifashisha cyane cyane ubuyobozi kugira ngo budufashe kubigisha no kubakangurira kuza kwiga ndetse tubasaba ko na ba bandi turangije kwiga bakomeza kubitaho mu gihe nk'akarere kagize icyo kabasha kubakorera gasanga bahari ubuyobozi bw'ibanze bubazi bukaba bwabasha kubashyikiriza akarere nako kaba kabasha kubafasha mu byo babashoboye kubafashamo byiza cyane turiko turaja ku musozo w'ikiganiro reka rero tubahe akajambo ka nyuma duhereye kuri goreti nyirakamana turagushimiye cyane rwose gufata kano kanya ko gutanga ubuhamya bwawe n'ibikorwa urimo ngaho muri nyamirambo center hari akajambo wowe ufite ka nyuma cyangwa impanuro wowe ufitiye abandi bakenyezi bagenzi bawe
akajambo namba bafitiye ni uko bashyira hamwe uko bakomeza gushyira hamwe bakigirira icyizere niryo jambo nababwira urakoze cyane namwe madame marienne umugeni umuyobozi wa nyamirambo women center akajambo ka nyuma haba ku banywanyi banyu haba ku bakenyezi babumva n'abandi bifuza kumbure gukorana namwe no kubafasha muri ibi bikorwa muri mwoko barakaye
ndumva nabashimira kuba namwe mwadwaye umwanya wo kuvuga kandi mbwira abadamu ngo birashoboka hari intambwe ushobora gutera utagize ubwoba utarebye za nyungu ziza aka kanya nk'uko goreti yabivugaga yavuze ati umuntu areba ngo ninjya gucuruza agataro ndabona igihumbi ariko akirengagiza ko naza kwiga wa mwuga w'ubudozi ari umwuga azabasha gukora mu buryo bwemewe n'amategeko atagiye kwirirwa ajya mu muhanda arwana n'abamubuza gucururiza mu muhanda kumenya kureba inyungu za kure ukigomwa ugatuza ukicara ukiga ukiga umwuga wazagufasha mu buzima bw'ejo hazaza
hama tutibagiye kubasaba nimero zanyu za telefone cyangwa ukuntu umuntu ashobora kubashikira ku babumvise bifuza gukorana namwe bo bashikira gute
dufite nimero za telefone ni zeru karindwi umunani makumyabiri na rimwe cumi na rimwe magana inani mirongo itandatu ku babasha no kugera kuri za mbuga nkoranyambaga dufite webusayiti dufite na fesibuku peji fesibuku peji ni nyamirambo wimeni senta naho webusayiti ni nwc umutima doti oruga
ni ugusabe wongere usubiremo ijya nimero kandika rindi rimwe
nimero za telefone yego ni zeru karindwi umunani makumyabiri na rimwe cumi na rimwe magana inani mirongo itandatu
murakoze cyane rwose mwempi mwitabye ikiganiro cy'uyu munsi ndashimiye n'abanywanyi b'ijwi rya amerika bashikirije ibibazo n'ibyumviro tubararike mubandanye mutera intege abakenyezi n'abigeme aho muri mu kibano nk'uko bisanzwe nk'uko twaba tubibasaba mwongere mubararike baze bahamagara bashikiriza ibibazo n'ibyumviro ku buzima bwabo kuri uyu munsi wa gatanu ndashimiye mwese rero muri studio indwi washington dc mwari muri kumwe na oriane tanga ishaka reka tuheraheze kuri ako karirimbo ndomukenyezi murakoze mwese weekend nziza
ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa ibyaremwe byose byo mu isi ntacyo byakoze ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa mu kuvuga umuntu siwe atura igitsina siwe ahitamo ninde yongera ubitanga n'umuremyi w'isoko rya byose umukenyezi ndabivuze n'ingomezi zarembeye mu buryo butangaje icyo mvuga nanje ndaje Oh, oh, iyo, iyo, ndi umukenyezi ndaje nzanye ibuye ryo kubaka iki gihugu cyanje mu butunzi mu kibano no mu mpera nanje ndaje ndaje nzanye ibyiyumviro
urabandanya mukurikirana radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda